tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu rwanda umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu victoire ingabire avuga ko kugira ngo amahoro amahoro arame aboneke muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bifise impunzi bikwiye kuja mu biganiro u rwanda ruravuga ruti hari ikibazo cya efutereri uburundi bukavuga buti hari ikibazo cya leta itabara igikwiriye gukorwa rero nge kumbibona ni uko buri gihugu cyose kuko kuba gifite impunzi ziva mu kindi gihugu bigateza ikibazo hakwiye kuba inama ibiganiro ku rwego rw'akarere uyu ni madamu victoire umuhoza ingabire w'umugambwe dalfa umurinzi utaremerwa n'ubutegetsi bw'u rwanda muri congo kolonela makanika yatwara umurwi wa twirwaneho urwanira inyungu n'umutekano w'abanyamurenge yarayaguye mu gitero ca drone bitaramenyekana uwakigavye turabigaruka ko handi hato aha muri amerika umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu avuga ko atazokwitaba inama y'ibihugu biri mu murwi wa G20 izobera muri afurika y'epfo mu kwa cumi na rimwe kuno mwaka igituma muracumva handi hato sangwa ikaze nongere ndabahe mwaramutse ndanabipfuriza ikaze makuru yo muri kino gitondo tuyahere muri uganda kiza besige umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu ejo yararengutse mu kiringo c'umwanya muto muri sentare y'igisivile iri kampala yasa n'ufise amagara make ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyo ngabo kiza besige yaserutse muri sentare mu gihe abamuburanira bariko bagerageza gutuma arekurwa umucamanza yatangaje ko amagara ya besige atarameze neza kugira akurikirana urubanza rwiwe besige vyagaragara ko amagara yiwe atameze neza yapfunzwe kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yaciye asubizwa n'imodoka mu ibohero ricunzwe cane ku mugwa mukuru wa uganda kampala ukubandanya gufungwa kwa kiza besige kuriko gutuma kamo k'abamushigikiye kuko yorekurwa agatera kiyongera baragabisha ko akeneye kuvugwa kandi ko yotegerezwa kuvanwa mu buryo apfunzwemwo angaza ko icomushikira ari mu munyororo bishobora gutuma haba uruhagarara rwo kwiha inkumbi mu gihugu umuryango wiwe watangaje ko yatanguye kugarariza gufungura mu ntumbero yo kwiyamiriza ukubandanya gufungwa kwiwe sentare nkuru ya uganda mu kwezi kurangiye yafashe ingingo ko sentare za gisirikare zidashobora gucira imanza abasivile batangaje ko we n'abandi bagirizwa hamwe ibyaha muri sentare ya gisirikare bari kuba barekuwe buno nyene abategetsi b'ubutungane bavuze ko bariko barihweza ivyemezo bafise kuri besige kugira bamwegeke ko ibyaha muri sentare y'igisivile fide niyongabo nurakoze nari nabivuze mu ncamake y'ano makuru umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu marco rubio ntazokwitaba inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu biri mu murwi wa g20 urikiyemwo ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere iyo nama nama izobera muri afurika y'epfo mu kwezi kwa cumi na rimwe uno mwaka marco rubio asivye iyo nama inyuma yo kunebagura afurika y'epfo avuga ko ico gihugu kirwanya amerika fidel marco rubio ntazokwitaba iyo nama inyuma y'uko anebaguye afurika y'epfo igihugu kizokwakira iyo nama inyuma y'aho atangarije ko ico gihugu kirwanya amerika aho kuja mu nama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize umugwi g20 marco rubio kuri uyu wa gatatu yatahutse muri amerika avuye mu rugendo rwiwe rwa mbere mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi yari ayoboye abategetsi bari baserukiye amerika mu biganiro n'abategetsi b'uburusiya ku ngwano muri ukraine vyabereye ku mugwa mukuru wa arabiya saudite riyad umushikiranganji bajejwe imigenderanire wa amerika marco rubio yaravuganye n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ubufaransa ubudagi ubutaliyano ubwongereza n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ari mu ntumbero yo kubacira ku mayange ku vyo yari ahejeje kuganirako kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov nk'uko vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika vyitezwe ko abategetsi bakomeye baserukira ibihugu vy'iburaya co kimwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov n'uw'ubushinwa wang yi bitaba inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'umugwi g20 izotangura kuri wa kane mu gisagara ca johannesburg amerika izoserukirwa n'abategetsi bo ku rwego rubayabaye
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandaganya n'amakuru yiga nino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yiyamye cane perezida wa ukraine volodimir zelenski amwita umutegetsi w'igitugu adakoresha amatora thomas kamirindi arabandanya ino nkuru
ibi byaturutse ku magambo ya perezida zelenski wavuze kuri televiziyo ya leta ye ko trump yibera mu isi y'ibinyoma no kuyobya ukuri by'uburusiya nabyo byaturutse ku ntimba ye nayo yatangaje yuko ukraine itatumiwe mu biganiro bya leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya kuri ukraine ku wa kabiri muri arabiya sawudite avuga ko afite impungenge ko bazarangiza intambara mu buryo bugushamo ukraine nko kumusubiza perezida trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati nkunda ukraine ariko zelenski yakoze akazi kabi cyane k'ishyano yatumye igihugu cye gishwanyuka na amerika ipfusha ubusa amadolari miliyari magana atatu na mirongo itanu mu ntambara yo muri ukraine asoza avuga ko zelenski ari umunyagitugu wanze gukoresha amatora bimeze bite volodimir zelenski yatorewe manda y'imyaka itanu mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda andi matora y'umukuru w'igihugu cya Ukraine yakagombye kuba yarabaye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ariko guverinoma ya perezida Zelensky yayasubitse mu gihe kitagenwe kubera intambara uburusiya bwayigabyeho mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hagati aho tomasi perezida w'uburusiya vladimir putin avuga ko igihugu ciwe gikeneye gukora kugira ngo icizere kigaruke hagati yacu na leta zunze ubumwe za amerika mu ntumbero yo guhagarika ingwano muri ukraine fidel niyongabo arabitubwira perezida putin yabwiye abamenyeshamakuru mu gisagara ca st petersburg ko yashimishijwe n'ibyavuye mu biganiro vyo ku rwego rwo hejuru vyabaye kuri uyu wa kabiri hagati y'abategetsi bakomeye ba amerika n'uburusiya muri arabiya saudite putin yavuze ko ari intambwe ya mbere ku vyerekeye kunagura imigenderanire yari yatosekaye hagati y'igihugu ciwe na amerika yongeye avuga ko gutorera inyishu ibibazo bitari bike harimwo ica ukraine bidashoboka kiretse ukwizigirana kwiyongeye hagati y'uburusiya na amerika perezida w'uburusiya vladimir putin mu vyo yatangaje kuri televiziyo yavuze ko yifuza kugirana inama na perezida wa amerika donald trump yamara yatangaje ko iyo nama ikeneye gutegurwa neza kugira ibe ngirakamaro ibiganiro vyabaye kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa arabiya saudite vyari biyobowe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika marco rubio n'uw'uburusiya sergei lavrov vyari ibiganiro vya mbere bikomeye hagati y'ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange kurusha ibindi ku isi bibaye mu kiringo kirenga imyaka itatu inyuma y'uko uburusiya uteye ukraine mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu vy'umutekano wa repubulika ya demokarasi ya kongo umukuru w'umurwi watuye urwaneho uharanira inyungu n'umutekano w'abanyamurenge colonel makanika yaraye yishwe abarwanyi b'uwo murwi bavuga ko yahitanywe n'amasasu drone yarashe mu birindiro vyabo birahitwaga kangara ni muri sektor ya nganja aha ni muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo abaguye muri ico gitero bose hamwe ni batandatu barimwo rero colonel michel rukunda makanika bamwe mu banyagihugu baba mu minembwe babonye iyo drone bavuga ko yaciye mu kirere ca gahwera ija kurasa ibirindiro vya twirwaneho haba igisirikare ca leta ya kongo canke iyindi mirwi igwanira muri kongo nta n'umwe arigamba ico gitero cahitanye colonel makanika n'abandi batanu mubo bari kumwe uyu yarwanira twirwaneho mu kwita ku mutekano n'ubusugire bw'abanyamurenge bakunda kubangamirwa n'abarwanyi ba mayimayi colonel michel rukunda makanika muribuka ko yahoze ari umusirikare mu gisirikare ca leta ya congo frdc kugera muri bibiri na mirongo ibiri igihe yitandukanya na leta uyu muyobozi wa twirwaneho yishwe mu gihe abarwanyi ba m mirongo ibiri na gatatu babandanya gufata ibice bitandukanye vyo mu ntara ya kivu y'epfo inyuma yo gufata bukavu mu mpera z'indwi heze m mirongo ibiri na gatatu yigaruriye kandi centre y'ubucuruzi ya kamanyora ku munsi wa kabiri tukivuga ku vya kongo igisagara ca uvira kiri mu buseruko bw'ico gihugu kiramaze iminsi cumvikanamwo urwamo rw'amasaso n'ububisha butandukanye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu fidel nyongabo
ababa mu gisagara cya Uvira n'abategetsi baho batangaje ko habaye ubusahuzi n'ubwicanyi bw'abantu batari bake bavuga kandi ko ibiziga by'abantu bishwe byari mu mabarabara bamenyesheje kandi ko abasirikare ba leta bafashe ku nguvu ubwato kugira bahunge baciye mu kiyaga Tanganyika bongeye bavuga ko abanyororo bari mu ibohero ryo muri icyo gisagara batorotse abagwanya ubutegetsi bwa kongo bo mu mugwi M23 bateye bagana igisagara ca Sange kiri hagati ya Kamanyora na Uvira inyuma y'uko bigaruriye igisagara ca Bukavu mu mpera z'indwi irangiye bari bigaruriye igisagara ca Kamanyora kuri uyu wa kabiri w'indwi amakuru atangazwa avuga kandi ko abanyagihugu bo mu gisagara ca Uvira batekewe n'ubwoba umwe mu bategetsi bo mu gisagara cya Uvira atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko abantu bariko baricwa mu gihe ubusahuzi bukorwa na bamwe mu bagize FRDC na Wazalendo.
Fidel ico kibazo c'umutekano muke wiriwe muri Uvira ejo mugenzi wacu Tim Ishimwe yakivuganye ko na Boss Muyoboke umwe mu bayobozi b'ishamwe ryitwa Shikama rivugira abanyamurenge ari muri Uvira.
umutekano umeze nabi cyane dufite umutekano mubi nubwo tuwugizemo iminsi cyane ariko wabaye mubi cyane uhereye ku munsi wa na gatanu niwo munsi guverinoma ya sidikivu cyangwa se ya provensi ya sidikivu yatangiye kutugeraho hano bahunga uwo munsi batwikiye n'umusore wacu umusore witwa nzayiramya fidel uguhera uwo munsi umutekano wacu wakomeje kuba mubi cyane kugeza uyu munsi mu gitondo uwo musore uvuze wishwe yishwe nande kubera iki yishwe n'abiyitabaza rendo abo twebwe twita abamayimayi abamayimayi nibo bamwishe ubwo yari atembereye avuye muri quartier agiye mu yindi bahita bamurasa bamuziza ko ngo ni M23 mwabwiwe n'iki ko aribo bamurashe bamaze kumufata hari abatumenyesheje ko bamufashe mu gihe dutangiye guhamagara inzego z'umutekano ubwo deja twabonye bamaze gushira foto yiwe kuri rezo sosiyo bamaze kumwica ubu tuvugana muri kano kanya umutekano umeze gute hari amasasu ari kumvikana aho ngaho re amasasu guhera uwo munsi uwo munsi wa gatanu yabaye menshi twayarayemo na n'iposho twayiriwemo tuyararamo n'iyinga ntabwo abantu bigeze basenga abantu biri mu masasu kugeza umugoroba amasasu yagabanutse ku wa mbere no ku wa kabiri uyu munsi amasasu yatangiye saa kumi na zibiri za mu gitondo kugeza ubu nyine amasasu karavuga ndetse habaye ku manywa ubu mu masaha y'umugoroba batangiye kwinjira mu mazu batangira kurasa abantu babasira mu ngo zabo bakurira ibipangu bagakebuka indani bakarasa abantu ubu ngubu dufite inkomeri abakomerekejwe n'abasirikare ba FRDC icyo nicyo kibazo dufite ko barahura n'umuntu bakamunyaga ndetse nta n'uwo banahuye nabo mu mihanda ubu noneho bigeze aho basanga mu bipangu iwabo bari kubabwira impamvu bari kubica cyangwa mwebwe mutekereza ko impamvu abo bazarendu cyangwa se FRDC bari kwinjira mu ngo z'abantu bica impamvu ari iyihe impamvu cyane cyane turashobora kuvuga ko ari umuco wabo umuco wabo ni ukunyaga no kugira nabi ibyo ni ibisanzwe noneho iyo bageze mu nzu wenda ibyo bashaka ntibabibone bahita bakurasa ni ukuvuga rero ko ntabwo mutekanye nta mutekano nta mutekano tugize iminsi ine dukingiranye mu nzu udasohoka nta muntu ugera ku isoko nta mudamu uja guhaha nubwo waba ufite umurwayi ntumujana ku bitaro utekereze kuva iminsi ine irashize tumeze gutyo uyu munsi wa gatanu abandi barasohoka bakagera iyo bagomba kugera ariko twebwe ntidushobora gupima ariko uyu munsi n'andi moko nabo bapfuye uwo basabaga telefone cyangwa ikindi kintu ashobora kuba afite amafaranga ntayatanga vuba vuba bahitaga bamurasa agapfa hapfuye abasore bamwe tuzi duturanye hano tunakorana imirimo isanzwe nta bantu bari guhunga abahunga barahunze abandi barahunga bafite inzira yo kuja ibijumbura ariko twebwe nta nzira nta nzira nta uverture n'imwe dufite tidushobora gufata inzira ije ubujumbura turashobora nabazarendo bari mu nzira tidushobora kunyura inzira plene ngo tuje tuje ahandi ariho hose tidushobora gufata imisozi ubuhungiro bwacu no ni mu mazu indani ubu ngubu nayo batangiye kuyadusangamo niba muri mu mazu aho mudashobora gusohoka mufite ibyankenerwa ubwo ni ukuvuga amazi mufite umuriro w'amashanyarazi mufite ibyo kurya mubayeho gute muri make ibyo ngibyo ni ikibazo kigoye kuko ntabwo twagiye tugera buri muri mu rugo rwose ngo turugeremo ariko ntabwo abantu babayeho neza abantu ntabwo bafite dabura amazi amazi ntayo dufite kura barayirashe barashe hotansiyo ari amasinga manini barayarashe kugira ngo kugira babone uburyo biba ubu ngubu turi mu mwijima hanyuma ibiryo urumva sinshobora kuvuga ngo abantu bose babuze icyo bafungura hari abantu deje bari biteganyije bafite icyo bashobora gufungura hari n'abandi badafite n'icyo bashobora gufungura bishwe n'inzara bashonje cyane hari amakuru avuga ko hari imirambo igenda igaragara ku mihanda y'aho ngaho muri buvira hari icyo waba ubiziho imirambo yagumye kugaragara kuva ku munsi wa gatanu ubwo abazarendo bicaga ingabo za FRDC kandi baka- bakicana gutyo bitwa ngo barakorana n'uyu mwanya mutoya bamaze ku- bamaze kwica abandi basirikare ah, aha ngaha mu mujyi ba FRDC iyo mirambo yose iracyari mu mihanda ku manywa barashe abandi basore Murongwe ah, aho ni muri quartier nyine bita Murongwe mu mwanya nibwo barashe undi mudamu wacu w'umunyamurenge ubu ngubu yajanye- yajanywe ku bitaro usibye ko ah, twabuze n'uburyo tumugeraho ngo tunamuheze n'amaraso kuko akeneye amaraso ariko nta buryo ubutabazi bushobora kumugeraho muyoboke none kugira ngo wumve mutekanye murasaba iki muragisaba nde kuvuga ngo tu- twumve dutekanye ni uko dushobora kubona abatabazi mu mwanya wose tutarabona abatabazi abantu barashobora barashobora gushyira umwanya ari wo wose ukumva ko abantu bose bashize abantu bose bashobora kubikira mu mazu bagashira abo twari twizeye ni FRDC urumva ko ariyo yatangiye kwinjira mu bipangu igenda irasa abantu ibica bose muyoboke ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana ijwi ry'amerika kwereka inone umutekano ubandanya gutituka muri uvira aka kabazo mugenzi wacu tim ishimwe yakabajije etienne mbere abagabo aba muri ico gisagara acamusigurira ko mu biriko birawutitura harimo abasirikare ba kongo bahaye inkoho abarwanyi ba wazalendo n'abanyagihugu umutekano wa hano ntabwo umeze neza kuva kuwa gatandatu ubwo ingabo zamaze guheza abitwa abazalendo intwaro n'abasivile b'abafurero n'ababembe yego umutekano wahise uhinduka hano muvira ndetse no muri purene de la ruzizi yose batangira gutorokera abantu bafunga imihanda ah, inzira z'ija kamanyura zirafungwa inzira z'ija kazinzira zirafungwa ah, amaporo barayadiporoyingaho abitwa abazalendo ah, ndetse mugabo batangira kurasa n'abantu ngo bigere ku cyumweru n'iyinga ihari irahinduka abazalendo bahinduka abasirikare ba FARDC bavuga ko nta muntu nta musirikare bemerera n'umwe kurira bato cyangwa se kuva muri uvira ubwo umusirikare wese uvuye kuri limwe ah, y'urugamba za bukavu bahita bamuhagarika bakamuhaka intwaro yabyanga bakamurasa abazarendo nibo baka intwaro ingabo za fardese yego abazarendo baka intwara ingabo za FARDC byahereye muri plene birakomeza ah, biza gukomera cyane hano mu mujyi wa Uvira aho abazarendo batangiye kumenansa eta majoro ya gisirikare hano Uvira babasaba intwaro ndetse bashaka no kuzifata ku mbaraga biranakomera batangira guhiga uwitwa umututsi wese nibwo barashe umuhungu wacu witwa fideli arapfa twese duhita tuja mu mazu ubu nta muntu usohoka hinduka abasirikare batangira kurwana rero n'abazalendo kuva ejo bundi kugeza uyu munsi mbaye nkubwira aya masaha nta muntu uba mu gipangu ni isasu mu gitondo bukira abasirikare barasana n'abazalendo abazalendo bariyembuza ngo nta musirikare uhunga abasirikare nabo bafitemo inkomeri bafitemo abapfuye bakeneye kudeplase bohereza za kaleni uko uri kubona ibintu bimeze ubu tuvugana uri kubona umwuka hanze umeze gute nk'umuntu wenda ushaka nko kubwira nk'umuntu udahari hatabaye ubutabazi bwihuta kubera kuko abasivile bahawe imbunda batigeze baca mu maforomasiyo ibintu bya- byazagira ingaruka zikomeye byatinda kuko abo gabo ntibafite ntibafite na inifomu inifomu ya gisirikare ngo barahunga ni abantu bari mu makaritsiye n'abana ba- batuye mu base ah, hatabonetse ubutabazi cyangwa se ah, izindi mbaraga zisumba izi zihari ibintu byazagira amapfa menshi cyane ingaruka nyinshi mu- mu- mu- mu baturage batuye uviri turasaba kuko inzego z'umutekano zakomeza ku- kwita ku baturage bitari ibyo ah, uvira yakwibagirana muri karite geografica niba uvuga ko umutwe w'abazarendo wasubiranyemo n'ingabo za fardese mwebwe muri abanyamurenge ariko muri abanyekongo ni ukuvuga ko fardese nk'igisirikare cya leta nicyo cyari gikwiye kuba kibacungira umutekano ubu ngubu ntabwo umutekanye murumva ubwo butabazi muvuga murabushaka kuri nde Ah, aho bigeze urabona leta yacu ibi byose izi ni ingaruka ah, ishobora kuvuga n'ingaruka za muveze guverinance z'ubutegetsi bubi aho bigeze situasiyo abatu- abaturage bafite bawuvira afc bareme 23 turasaba kuko yakwihuta ikarengera aba- abaturage batuye uvira
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu turayabandanya tuyabandanirize mu rwanda inyuma y'ingingo ya leta y'ico gihugu yo kwanka imfashanyo y'ububirigi victoire ingabire umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'ico gihugu asanga guhagarika imfashanyo ari umuti w'igihe gito mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika victoire ingabire avuga ko hakwiye ibiganiro ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari hagati y'ibihugu bifise impunzi kugira ngo amahoro arama agaruke muri kongo yavuganye na Venuste Nshimiyimana aho yatanguye amubwira uko yakiriye ingingo ya leta y'u Rwanda yo kwanka imfashanyo y'ububirigi ndagira ngo tubanze turebe imvano y'ibi byose aho uri guturuka ni intambara iri kubera mu karere k'ibiyaga bigari ikaba imaze kugarika ingogo kambona n'umwanya wo kwifuriza gukomera imiryango yose yaburiyemo ababo birababaje ko muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe igihe umugabane wa afurika ukirwana no kwiteza imbere usanga hari abashyize imbere kwicana kurusha guteza imbere ibihugu byabo kandi isasu ntabwo rigera ikemura ibibazo nkaba nsanga rero igikwiye gushyirwa imbere cyane cyane ku bo bireba ni ugushyira imbere inyungu zabo bashinzwe kuyobora kuko izi ntambara abazigomberamo cyane ni twebwe abaturage ba hano mu karere k'ibiyaga bigari abasaba rwose abo bireba bose gushyira imbere inyungu rusange z'abaturage bayobora hanyuma bakimakaza amahoro ariko leta y'u rwanda ivuga ko yashyize imbere agaciro ukwiyubaha kutavugirwamo no kudakangishwa inkunga kugira ngo baze kukubwira ibyo ukora kuri wowe icyo cyemezo cya leta y'u rwanda usanga gifite ishingiro riri ku ruhe rugero ntekereza ko aho bahereye ni uko bavuga bati igihugu cy'ububirigi kirimo kirashaka guhagarikira imfashanyo kandi guhagarika imfashanyo nabonye mu by'ukuri ntabwo n'ubundi bikemura ibibazo ubu tumaze tuvugana muri diporomasi mbereka ko guhagarika imfashanyo atari cyo gisubizo kuko ni igisubizo cy'igihe gito ariko ntabwo ari umuturanzi w'ikibazo cy'intambara ikomeje kuyogoza akarere k'ibiyaga bigari kuko yitorera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri imfashanyo barazihagaritse intambara yahagaze igihe cy'imyaka icumi gusa kuko muri bibiri makumyabiri na rimwe yongerewe irasubukurwa niko navuga kubera barayisubitse igikenewe rero umuturanzi ukenewe ni ibiganiro nibyo bishobora kurangiza ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari izi ntambara za hato na hato zigahagarara ariko leta y'u rwanda ihora yifuza ko habaho ibiganiro bitaziguye kugira ngo ikibazo cy'intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo kirangire ikibazo cy'intambara yo muri repubulika ya kongo gihagarara gusa kuko u rwanda ruravuga ruti hari ikibazo cya efudereri uburundi bukavuga buti hari ikibazo cya leta itabara igikwiriye gukorwa rero nge ku mbibona ni uko buri gihugu cyose kuba gifite impunzi ziva mu kindi gihugu bigateza ikibazo hakwiye kuba inama ibiganiro ku rwego rw'akarere abo bakuru b'ibihugu tumaze twumva tumaze iminsi twumva baterana amagambo ahubwo bakicara bakaganira kuvuga ati ko ufite impunzi ziva mu gihugu cyanjye nayo nkafite izawe byarangira gute kandi izo mpunzi nazo zikagira uruhare mu buryo ikibazo cyabo cyakemuka nk'uko biri mu cyemezo cya oni umuryango w'abibumbye cyo mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bavuga ko ikibazo cy'impunzi kigomba gukemuka mu karere kose kandi n'izo mpunzi zikabigiramo igihe uruhare urumva aho ni ibiganiro ku rwego rw'akarere ariko hagomba no kuganiro muri buri gihugu cyo mu karere kuko buri gihugu gifite impunzi zigitera bakicara kuvuga bati dufite impunzi ni iki gituma tugira impunzi ni iki gituma tugira abaturage bacu batwigomekaho noneho bakicara noneho ari izo mpunzi ari nabo bibanze ku butegetsi bose bakajya mu biganiro bakareba kuvuga bati ni gute twakoraho iyi impamvu zose zituma tugira impunzi ni gute twakwaka igihugu kigendera ku mategeko ku buryo itegeko rirengera buri muturage nawe mutagira ujya kuvuga ngo aricwa ziri ubwoko bwe ntihagire umuntu ujya kuvuga ngo aricwa ziri ibitekerezo bye kuko ntabwo bigomba kuva ni mu biganiro icyo gisubizo cyo kuri gihari kandi bikareba ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari victoire ingabire umuhoza uyobora ishyaka darufa umurinzi ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika yego nanone murakoze
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa watsapu woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga jya ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho amakuru yacu ya mbere y'uno munsi agarukiye kuri mikoro mwari kumwe na diane ninazwe shimire nadia taha yari muhinga bw'ivyuma na etienne karekezi yaraduhagarikiye twemye ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza umunsi mwiza ahanje turongera mu makuru yo ku mugoroba
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Eh, yeah, na, na, na. We have been waiting for you, Agasaro. Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi rya America rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza na nayo yakoze byinshi